Jara kana babal'atu walii galchuma waliin sana ga'a. Viiyoo afaan Oromoo viiyoo eetan foornaa isaatiirra caqasuuf jirtan. Waan dhiyoo tana hojjanna keessa akka tokko erdeebineetiin isinitti himna. Kunini waan haga 22,283tiif qopheessin waan guyyaa boqonnaa lamaanii. Taphar 2020ti. Ansara alaa keetiin nu adda. Nama walirra fuunee isinitti himna.
Haala mormiif tarkaanfii mootummaa wixata darbeerraa jalqabee magaalaa Ciroo Gindhiir Hasaasaa Hirnaaf aanaa Ramayaa keessa jiru laalchisee jiraattota dubbisnee jirra. Aangawaan mootummaa naannoo Oromiyaas deebii kennanii jiru jaalanneetu qindeesse.
Jiraattotan haasofsiise keessaa kan godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiir akkas jedhu.
Namni rukutan hin jiruutii egaa dhufaanitti dhufaatu fi olii gadi ariisan waan biraati. Humna ittisa biyyaa akkasumas ammallee humna federaalaa. Poolisa isillee hidhataa ganda keessaa baay'inni uummataa fi baay'inni waraana magaalaa Gindhiir jiru qixxeera jechuu dandeenya. Kanaafiyyuu dhufaasa kilomeetira dabalii dhufaasan malee namni yeroo dhasta'ame tokkolleen hin jiru. Hatta garuu kan hidhame amma baay'ina isaanii hin beeynu hangi tokko hidhamee jiran beeyna.
Warri hidhame kun dargaggoota moo maanguddoota moo maalidha?
Maanguddoota nama lama hidhamee jiranii namni tokko amma gallachiifamee jira tokkollee amma ijoollee dhiyeessaa jechaa ni jiranii. Qeerroo magaalaa keessaa baasanii jiran qeerroon gandoota baadiyyaa kana jiraachaa jiran amma isaa ammaa kanaati magaalaan garuu shoora koottuudha. Magaalaa keessaa fi seensaratti akka malee magaalaan cufamtee dhagaadhaan karaa cufanii lagannaan dukkaan tokkollee akka hin saaqamne konkolaataan tokko akka hin sochoone waan tokkollee sochiin tokko keessaa balatti akka hin godhamne godhan. Amma iyyuu akkasuma humna waraana tubbanaa halkan cufamaa humni waraanaa immoo ganama bariisaan kaanii paatroo ilannoo fiigee ilaalanii humnaan banaa jiranii namoota illee argan humnaan tumanii bansiisanii waan akkasitti gara mormii bifa kanaan deemaa jira lammas.
Godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa magaalaa asaasaarraa jiraataan yaada isaanii naa kennan akka ibsanitti.
Tasa darbe gocha suukaneessatu duratti raawwatame. Waan nama dhiqqu keessaa gocha suukaneessaan raawwatame nama sheekii Umarri Xaawul jedhamu basaasa mamoonaa isaatti dhukaasuudhaan sheekichas ajjeesanii haadha manaa ta'anii tokko irratti ajjeesanii itti dabalanii Maal godhan isaan?
Oma tokkollee godhe nagamaan moorama isaanii utuma jiran moorama cabsanii tumatti seenan. Tanii nama guddaa olmaayii guddaa nama kitaaba irraa gargar bahee beekne tokko. Daa'imti xiqqashoon takka wayii kan haati isaa harma hoosistu jira kan baatii sadii amma mana yaalaa deemtee achumatti wareegamte isheen Haati irraa duudhaan maan duute ka. Dargaggeessa tokko nama Abdulkariim Amin jedhamu ittuma dhufanii tufaani rasaasumaan buqqee mataa irra rukutanii adda baasani. Nam kudhan taagettee maqaa isaanii nama Sannaanii Huseen jedhamu nama Abdulkariim Amin jedhamu nama Abdushakurii Adam jedhamu akkasuma namni rukutanis baay'eedha.
Madaa'anii kan hospitaala jiran jiru.
Jiru ee jiru nama Fiqaaduu jedhama tokko lapheerra rukutame hospitaala jira beessa jiruu fi du'a gidduu jira namni suni baay'ee miidhamee jira namoonni biroollee jiru baay'eedha beektee.
Hiriira ba'aan immoo maal godhaniitu Homma tokkollee turre lagannaan karaa daandii ugurri daandii kunii fi guyyaan kiixxataa magaalaa guddittii waan ta'eef mi'a tokko tokko bitatuuf namni magaalaa bahee ture. Namni magaalaa keessatti baay'ata ture beektee lakkoofsi isaa baay'eedha. Sanumarraa maqaan nama nagaan jiru lafumaa itti kanii dhukkubbiin jawarii dhagamee jennaan ufuma isaaniiti haa ta'u jedhanii ufuma gocha kana kaasanii kanii achi booda nama daandiirra deemu nagaa isaatiin deemu nama nagaa sosso mataranii xamadanii bireenii xamadanii meeshaa kilaashikoofiin jedhamu kana xamadanii magaalaan guutuu waraanaa weeraramtee akkasitti nama hamma dhagahu kana hunda nurraa wareegani.
Gama kaaniin godina Harargee lixaa magaalaa Ciroorraa jiraataan tokko akka naa ibsanitti.
Manni sagalee isaa dhageessisee gaafa isaan bahanitti bishaa fi akkasumas immoo poolisii magaalaa humnaa addaa dabalatanii namoota miidhaman keessaa keessumaa kaasittii tokko fa'aa mana keessa jirtu dubartii wayiidhaa. Naannoo teelee jiraatti Dahaboo Dahaboo Usmaa'ee jedhamtu kaduuteedha ishiin sirni awwaasa ishii guyyaa kaleessaa gaggeeffame.
Eessatti arganii ajjeesan Dahaboo?
Osoo karaarra nama ari'anii dhaqanii ishiin immoo mana ishee keessa osoo jirtu itti seenanii kan rasaa isaanii meeshaa ishiirra isaanii ajjeesanii. Jaartiin ammoo nama bahee sagalee dhageessifattu illee hin turre ishiin waan kana illee quba hin qabdu waan baay'ee nama gaddisiisa. Hanga ammaatti kunoo isaan suuqii namoota jala tataa'anii bakka magaalaan itti maayyuu nama dhukkubsatan illee hospitaalatti akka namni dhaqee hin hubannee fi tura goranii namoota gidduu darbaruutti jiru namni nagaadhaan ba'ee galfaa.
Magaala Ciroo keessatti hiriira gaggeeffame moo daandiilee cufame?
Daandiin isin hin cufamne ijoolleen sagalee dhageessifachuudhaaf osoo walitti qabamanii hoo'isanii kan gochuu raawwate. Hospitaala kan seene nama digdamii saddeet keessaa namni lama battalumatti kadu'an yoo ta'u ergasiis immoo kadu'an jiru dooktara bilbila isaatinii kennuu ni danda'a amma dhibbii isaatinii himuu danda'a kan miidhaman hedduudha.
Dooktar Kitawoo hospitaala Ciroorraa bilbila harka isaanii naa kennameen bilbilee kaasanii deebisanii cufan. Achuma godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaarraa jiraataan tokko akkas jedhu.
Gabaa jaaniiti waan akka hiriiraan karaa jijjiiruu kanaa ture. Mootummaatilleen akka gartee sochii kun hin gaggeeffamne qeerroo fi uummata gartee mormii dhageessisu kana irratti tarkaanfii hidhaatii fi akkasumas.
Kan dhiibee magaalaa magaalittii hirnaa kan keessatti kan du'e nama tokko kan madaa'e nama sadii. Dachiin jiru baay'ee ulfaataadha. Waan akka mootummaa dhageessise rasaasumaan nama dha'u qofa tuttiin jiru ulfaataadha magaalaa keessa.
Godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaarraa kan hin dubbise immoo haala ture akkas jechuun ibsan.
Harargee Bahaa ana qabees keessaafuu aanaan keenya haala yaachisaa keessi. Baatee kudha lama hiriira bahamee irrattis namoonni dibatni jiru qama daa'es hedduu jira.
Maaltu rukute?
Humna addaa Oromiyaa Harajjaa Daamotaatti nama lama du'e namni lama immoo ni madaa'e. Namni Ibsaa Abdii Galaanaa hojii kan jiru addaa Daamotarra. Badhaasa Aliyyii kan jedhamu ni madaa'e. Ilaas kan jedhamu magaalaa wadaatti rukutanii ammaan tana reeffa saafatanii jiran guyyaa irraa. Magaalaa Haramaatti namni jiran jiru ni madaa'e malee.
Mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenyaa akka ta'an obbo Jibriil Mahammad odu gabaasaan keenya Muktaar Jamaal haasofsiisee jira. Haasaa keessatti hoogganaa amantii ajjeefaman jedhaman kan ilaaleen akkas jedhan.
Kan naannoo hasaasaa irratti ta'e kan nama sheekaatii fi warra isaaniitiin walitti qabatu taateen sun kan taate naannoo mana isaanii irratti caasaan nageenyaa sochii taasisu keessatti dhimma ta'e. Akka ragaan achii argisiisutti abbaan manichaa humna nageenyaa tokko irratti tarkaanfii yeroo mancaadhaan namichi isa dhabu. Kan isa bira jiru akka dhahedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun.
Garuu namni hasaasaa mancaan qaba obbo Jibriil.
Billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'eef. Mancaa fi bangaan jechatu garaagaraa tokkoma waan ta'eef. Baangaadhaan kan wanna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jira garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa. Wanni ani hin laalama jedheetiin hin kaasuufis waan akkasiisaniif.
Waa'ee dubartii maanguddoo ciroo keessatti ajjeefaman jedhamee obbo Jibriil akkas jedhu.
Dubbiin isaa ifa gochuudhaaf amma namni manguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namarratti hundaa'a. Isarratti kan namni hundumtuu hubachuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti caasaa akkamiiti kan jedhu kaasuun barbaadu. Caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jalaa yeroo daddabarsan kan kufee kufee kan kufee ajjeesuudhaaf kan immoo tuyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti mangudditti kanallee daafee jira. Kanaaf wanni isaa hundumtuu koosneef waan ta'eef sababa isaa wal biratti fiddeetiin hin laaltu tokko tokkoowwan biratti kan walitti hidhata qabuu fi. Tokko tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko tokko immoo mootummaa ganaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessuu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhaan adda addaa jiru. Ragaa kana immoo amma gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru. Karaa sadii afuriin kan hin tallinneerraa hin kaasaa jira. Karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudha.
Haalli jiru ilaalamaa akka jiru kan ibsan obbo Jibriil Mahammad gabaasa Koomishinni Mirga Dhala Namaa kan Itoophiyaa har'a baaseefis. deebiin kennan itti aanee dhiyaata muktaar jamaal galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura anjaallanne gammadaati nagaatti.
viiyoo afaan oromoo naayilsaatiif meetirbaandii irra caqasaa jirtanii waan dhiyootaan hojjannu keessaa tokko deebineetiin isinitti himna.
Mormiilee tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudatanii wal qabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kan sirrii hin taanee fi humnaa ol ta'uusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin Wantoonni dirqisiisoon humnaa ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktaar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanoolee Oromiyaa bakka garaagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hooggantoota paartii mormituu irratti. mormaniitiin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiin jira jedhee koomishinichi eere keessa hasaasa Asaboota, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, haromaayaa hirnaa fi shaashamanneen kaafamaniitiin hin jiru. Qaamoleen mootummaa yeroo lammiileen gaafii fi mufii qabanitti hiriira nagahaatiin gaafachuudhaaf gadi bahan hayyu mufii qaban kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tarkaanfiileen ajjeechaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaatiin hin jiru akka nu yaaddeesseetiin hin jira jechuudhaan illee dubbate. Dhimma kanarratti akka yaada nuu kennaniif gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannichaa obbo Jibriil Mahammad dubbisneetiin hin jirra.
Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kan baasee olaaluun immoo wanna sadi gongora natti fakkaata. Tokkoffaa nama hiriira nageenyaa bahee jedheetiin hin ka'e hiriirri nageenyaa jechuun maal jechuudha waan jedhamu koomishinichi ni wallaala jedhee yaadu. Qaamni hayyama kennus beekee hayyama kan kennu. qaamni hiriira bahus hiriira sanii keessatti waan dhufuu danda'u isaa itti gaafatamummaa fudhatee kan raawwatu jechuudha. Kanan guunne kanaan ala kan jiru al seerummaadha. Kan lammaffaa hiriirri kan baheef hooggantoota paartilee isaanii jalaa hidhame akka bahaniif kan jedhu kaahee namoonni to'ataman waan hiriira waan miseensa paartii ta'aniifi miti. Yeroo dabre keessatti haa taatu haa caalu eegaduu booda achi keessatti mootummaa fonqolchuudhaaf biyya diiguudhaaf okkora san akka carraatitti fayyadamanii gara biraatti ceessuudhaaf sochii taasifame keessatti kanaan shakkamaniitiin hin qabamanii sadaffaan madda ragaa isaati. Maddi ragaa isaa jedhee kan inni kaase miidiyaa adda addaatii fi onnaa miidiyaa hawaasaa jedha. Miidiyaan hawaasaa biyya keenya keessa jiru hammam ragaa dhugaa ta'eetiin dhihaataa gaafii jedhu. Sababni isaa namuu ilaalcha isaatii fi fedhii keessi isaa jiru waan bunarratti duraan ittiin wal hamatu gadi baaseetiin ittiin biyya diigaa jira malee wanta Achirratti maddi kiyya miidiyaa hawaasaatiin jenne miidiyaa hawaasaa irratti ragaaleen dhihaatan kan wal dhahanidha waan ta'eef hanga nama du'ee adda baasneetiin ofii kennaa ibsinaa. Isa kanaafillee hawaasa naannoo maatii hospitaalaa fi bulchiinsarraa qorachuudhaa deemnaa jedhe. Miidiyaa hawaasaa kan inni kaasee ragaalee wal dhahaatu ka'aa yaada jedhurraayi malee maddoonni isaanii naannoo san jiran akka isaanii eeran dubbatan.
Sirriidhuma maa inni inni ragaa wal dhahaa baasan jechuun madda ragaa isaa ta'uu argisiisa. Kan inni akkamitti fudhatama kun seera wannaa xiinxala yookaan riisarchii keessatti. Ragaa jalaa wal dhahe malee maddi ragaa kiyyaa sooshaal miidiyaadhaa kan jiru san argisiisa.
Namni baay'een kan lubbuun isaa darbe gaafa dhaddachaa obbo Jawaar Muhammad jechaadha. Guyyaa sanitti immoo namoonni baay'een kan kaasan mormii karaatti ba'amuudha malee daandiin cufame hin jiruudhaan mul'ata akkasumatti ammoo hokkorri addaa akka hin turre mul'ata bakka baay'eetti. Nama mormiidhaaf waan tokko gaafachuu ba'e sadarkaa lubbuu baasuutti tarkaanfii fudhachuun dirqama qaamolee nageenyaati.
Guyyaa sana okkorri hin turre kan jedhamu okkorri yeroo miidiyaa OBN irratti OBM irratti yaanni adda addaa kennameen booda dubbiin kan jalqabee fakkeenyaa fudhannu dodola gabayaa keessa seenameet warri warri fedhii addaa qabu jawar du'e jedhanii iyyanii gama gara koornarii afran irra dhaabbatanii isa booda gabayaan guutuun jeeqamte. saamichatti galuudhaaf deemame isa qofatti hin dhaabanne gadi garagalanii karaa cufuu fi korri adda addaa jalqabee bifuma wal fakkaatuun guyyuma san awdaa yoo fudhanne caasaa nageenyaa nama lama jiranii tokkicha mancaadhaan waraananii meeshaa irraa fudhatuudhaaf yaalame tokkicha immoo gurmaa'anii dhufanii isaa tasgabbaahaa jedheetiniin deemaa jiru dhahaniitiniin meeshaa irraa fudhatanii okkorriin turree ka jedhu san alaala dhaabbatanii yoo laalanii fi keessa seenanii yoo laalan garaagarummaatu jira.
Shaashamannee fi hasaasa hoo fakkeenyaaf.
Warri shaashamannee warri dodolatti dubbii kaase shaashamanneetti dhufee warri shaashamanneetti dubbii kaase keessattuu galgala irratti akka jiru shaashamannee seename isa qofa osoo hin taane humni biraa dabalamee seenas jira shaashamannee. Kanaaf wanti akka amma jedhamuu fi akka lafarra jiru immoo garaagarummaa qaba waan ta'eef ija kanaan sirriitti qulqulleessanii adda baasanii hubachuun bareeda jedhee.
Garuu tarkaanfii ajjeechaatiin ala fudhachuun falli biraa hin jiru ture barbaachisummaan isaa isa kanaan wal qabatee maal jettu?
Duratti maaliin jedhee tarkaanfiin fudhatame hundumtuuyyuu bakka hundatti madaalawaa ta'uu isaa jedhamu qoratanii adda baasuu barbaachisa. Sababni isaa maa inni amma fakkeenyaaf ana yoo ta'e anaa qabu meeshaa qabatee deemaa jiru yoo dhahee namni meeshaa na harkaa buuse yoo an ka'uu dadhabes namni anaa waliin deemu tarkaanfii fudhachuun dirqama isaati. Namni nama harkaa bobaha xarmuusitti guuleetiin geejjiba uummataa irratti darbatu makiinaan sunii fi uummanni sun gubachuu irra namicha san dhabuun dirqama ta'a. Sababni isaa beenzila harmusitti naqanii ibiddi itti qabsiisanii makiinaatti darbamaa ture. Ibiddi sun yoo makiinaa cabsee makiinaa keessa bu'e namaa gamtu dhuma. Kanaaf wanni madaalawaa waan ta'ani adeemsa gochoota biyya keenya keessatti hin baratamne adeemsa humna makaraaressummaa adda addaatis kan mul'ataa jiru waan ta'eef tokko tokko politikaal mootiveeshinii kan of duubarraa qabullee hin mul'ata. Kanaaf Kuni kun madaalawaa jettee fudhatte tokko tokko immoo minaalbaat waan addaan hin baafatiin jiraachuu danda'a waan ta'eef gadi bu'anii qoratanii eega qoratte booda akkaataa tarkaanfii fudhatamee fi rakkoolee ture wal bira laaltee yaada guutuu kennuutu irraa filatama jedhee waan amanuuf.
Akkaataa adeemsa nageenyaa naannoo Oromiyaa fi darbee guutuu biyyattiititti jiru dhugaa dhahiin hubanna haala addeessaatu jira kan jedhe koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ta'ullee garuu lubbuu gama tokkoo eeguudhaaf kan gama biraa dabarsuun. Sirrii hin ta'u jedhe dhimmicha irratti VOA'dhaaf deebii kan kennan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqale አከስ ጀዳኒ ጅሩ መሳሪያ የሌላቸው ያልተፈቀደም ቢሆን ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ ያሉ ሰዎችን ሰልፉን ለመበተን ወይም ለመቆጣጠር የሚወሰድ እርምጃ ግን በማናቸውም ጊዜ ቢሆን ከሕይወት የሚያጠፋ መሳሪያ ከመጠቀም መቆጠብን ይጠይቃል።
ነሞን ሜሻ ወራና ሂን ሂዳቲን ሀየመሙሌ ባቱ ነሞተ ሂሪረ ነጋያ ታሲሰን ብትኔሱዳፍ ጀቸ ተርካንፊን ሜሻ ወራናቲን ፉደተሙ ፊ kan lubbuu namaa galaafatu ta'uu hin qabu. Itoophiyaa keessatti kan amma nu yaaddeessaatiniin jiru hiriira nagayaa hin hayyamamne jedhaniitiniin rasaasa namatti dhukaasanii haala madaalawaa hin taaneen lubbuu namaa dabarsuun seera qabeessa miti. Rakkoo sodaa nageenyaa biyya keessa jiru ni hubanna. Yaaddeessaadha. Rakkoo yeroo mootummaan tarkaanfii hin fudhatin dhalates ni yaadanna. Haa ta'u garuu yoomuu kan dagatamuu hin qabne lammiilee balaa irraa baraaruudhaaf jennee lubbuu gara biraa baduuf sababa ta'uu hin qabnu hanga danda'ametti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hiriira nagayaa hin hayyamamne geggeessan jechuun isaan bittinneessuuf tarkaanfii fudhatamu rasaasa fayyadamuu ta'uu hin qabu kuni baay'ee rakkisaa fi lubbuu nama ba'uu hin qabneellee kan galaafataa jiruudha jedhan koomishinar daani'el baqqale dhimmoota ka'aatiin jiran kana mootummaan akka qoratu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateetiin jira. koomishinichi gama isaatiin illee gadi bu'ee walabummaadhaan guutuu isaa qoratee akka ifoomsu kan kaase yoo ta'u tarkaanfiileen humnaa olii akkaataa kanaan fudhatan biyyattii haala yaaddeessaa keessa galchuu akka danda'an illee koomishinarichi daani'el baqqale vii'oo'eetti himanii jiru muktaar jamaal finfinneerra.
Wanni dhootan hojjannetaa dhibeen hojii finfinnee waan qonnaan bulaa fi manneen finfinnee ijaaruu jiran. Akka jecha injiinar Taakkalee Uumaatti finfinnee guddinni yookaan ammoo misoomsini jedhaniitiin qonnaan bulaa daarii ittiin godaansisan. Jaree kanaan godaansisaniyyuu akka qorannoo jir jedhanitti namaan walanqatee jireen nama keessa jira. Jijjiirama asitti. Finfinne qonnaan bulaa qubsiiftu malee ta'uuf keessa godaansifni hin qabaannu akkanaan qonnaan bulaan abbaa warraa kuma jaatamaa ol finfinne keessa jiraachuun akka finfinneen qonnaan bulaa ofitti qabate agarsiisaa jedha. Injiinar Taakkalee Uumaa Tsahaay Daamtaa dubbise.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee weeraraa fi hanna lafa waliin wal qabatee raawwatamu hambisuudhaaf lafa safaruun oodiitii taasisaa akka jiru ibsee jira. weerara lafaa hambisuufis qonnaan bultoonni waraqaa kaartaa lafa isaanii irratti akka argatan taasisamaa jira jedhan injiinar Taakkalee Uumaa.
Qotee bulaan waraqaa eenyummaa lafaan qabu magaala Finfinneetti baay'ee baay'ee gadhee kan ta'e qotee bulaanis lafa isaa akka gadhiisu kan taasisu fi akka hin taanetti akka gurguru kan taasisu dalaalaan immoo lafa isaa akka jalaa taasisu kan taasisu haanni baay'een kan doonatu sana jiruu fi qotee bulaan magaalaa Finfinnee waraqaa eenyummaa lafa isaa hin qabu. Kanaaf maal goonee amma jalqabnee jirra kutaa magaalaa shan irratti waraqaa eenyummaa lafa lafasaa kennaaf jenne waraqaa eenyummaa lafasaa yoo kennine lafti kasaati gaafa misoomni dhufu sirnaan beenyaan kaffalamee fi sirnaan deebisnee dhaabni sirraa uumamanii akka kanaan duraa akka barbaadetti asii facaareeti. Inni sadaffaan qotee bulaa irratti kan goone ijoolleen qotee bulaa maatiin qotee bulaa barate akka ijoollee kana deeggaran akka ijoollee kana hojiin dinagdee keessatti maal kaasisan argisan so qotee bulaa irratti hojii guddaatu hojjetu dhugaa guddachuuf tokkoffaa jireenya uummataa isaanii qotee bulaadhaan dhufee qotee bulaan kufe waan ta'eef mana jireenyaa lafa isaanii akka harkaan baane gochuu irratti ijoollee isaanii daa'imni isaanii akka deebanii dhaabatan gochuu irratti hojii guddatu hojjetanii deebisanii dhaabuu kan malisoo maalmaati kan jedhu piroojektii finfinnee akkan qabu jira malisoo maalmaatii sana yookaan deebisanii misoomsuu magaalaatiin namni daangarra waan buqqa'uu fi jalqaba kan dhaabni namni magaala walakkaa jiru akka mukaanii jira akka mukaanii humuu maal goone misoomni waan hin dhaabbanneef magaala na deebisnee ijaaru na deebisnee misoomsuu namnichi jiru magaaluma wajjin misoomsuu jiru akka wal guddatu godhu. piroojeektii lama sadi magaalaa walakkaatti kan jalqabne jiraattonnichi jiran manna chumatti ijaaramee fi dinagdee isaanis hawaasummaan isaanis wajjin haa guddatu malee nama si kaastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa buqqaastee digdachi deemsuun irra jiraatu kan jiru walakkaarraa jechaadha nama buqqisu kan dhaabne amma namni baay'een qotee bulaan buqqaas jennaa jennu maal jechaadha jedhee gaafata akkamitti misooma hojjetarrees hin jedha misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa silaa misooma barbaachisu maatii achi jiru piroojeektii gurguddaa keessatti akka isaan hammatamu gochaa irraa jira kuni kanaan booda akka buqqaan lafa isaarraa kan kaane bo'onisuma jiru isa buqqee san ammoo qindeessineef mana jireenyaa isaan irraa buqqaanii lafa isaan irraa buqqaanii inni kaan akka mana jireenyaa argatu goone qotee bulaa kuma jaatama maarsin jedha san keessa naannoo kuma digdamii lama mana jireenyaa ijaarame kaabinee bulchiinsa magaalaatiin taa'ee naannoo kuma digdamii lama carraa dura darbe carraa naannoo kuma shantamii tokko carraa baasnee turre warra kuufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabbataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'e dhaabbataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'e jedha akkuma jiraatan magaalaa mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabbataan argatu ta'e jechaadha inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argata jechaadha. dugdan asirratti bu'uura irraa kan jijjiirre waan inni qotee bulaan eega lafa isaa gadhiise lafa isaa lammaffaa waan arganneef jireenya isaa deebisnee dhaabna jennee tokko mana jireenya akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaanii irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufii isaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa dhuun ta'e magaalaan gurguddaa biyya kana horannee magaalaa keessatti waa'ee nama magaalaa waa'ee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruu fi yaadu jechuudha. Baraan inni guddaan kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa sanarratti akkaataan oomishaa fi oomishtummaa argatu. argatu xaawwa dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu taaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse kun finfinnee qofaa yoo ta'in magaalotuma biyya kana keessa jira magaalonni gurguddaan kan akka baardaa makaliyaa ta'u hawaasaa ta'u eenyumaa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiitee guddisne taate qotee bulaanis hin miidhama darbee immoo magaala keessa kan jiru sun miidhama.
Qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduutti humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argatee gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojeektota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameeraa kan jiran injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalattis dhawaata dhawaataan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Keenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde ta durii koronaa ofirraa dhoowwaa jettee hin cufatte taane ammiyaayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkuma durii haa walkee yaa'uu jira. Tun ta'uun ammoo godina Booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina Booranaallee daariin akkana banamuun tunine dhib kanaan nama wal buraatessuu jira jedha. Galmoo daawwititu nu erge.
torbee lamaan irraa mootummaan keenya erga daangaan biyyatti akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo oromiyaa godina booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelchi fayyaa godina booranaa obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina booranaati.
Koronaan as godin booranaatti guyyaadhaas nama sagaltamii torbaa qabame kan keessaa illee olaanu namni yaga digdami sadii ol ta'u nama namni keenya irra qabu hojiin keenya kiiloomeetirii dheeraadhaan keenya hojii guddaa keessa kanaaf keessumas mooyyaadii fi mi'oodhaatti hawaasni naannoo kan nama jira tokkoo fi ammas wal keessa waan yaa'uu fi turaan qacaa'ee utuu san banamu irraan ka'ee baay'een dhufaa jira keessumatti naannoo mi'oof mooyyee irratti yaa dandeenyu. karaatti bal'aa malee sagantaa isaan geggeessuu jirra namoota qabamanii qabnee qorachiisnee yoo bu'aan isa beekamu qofa hawaasa akka hamakama jiru garuu gara naannoo guyyaa kanaatti daangaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef intarnaashinaal boordiriin karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessa hin jiru karaan akkasii sun hundi waan cufuuf kun rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota miseeniyaa irra dhufan yoo argi akka ittiin dhiigu osoo hin ta'in wayii hojii akka isaan qorachiisan akka isaan keessa hin bunne hubannoo hawaasa cimsuudhaaf hojjechaa jiranu. Hanga daataa natti erga dabree qabuutti namni keenya irraa gara biyya keenya seenee naannoo nama kun tokkoof ibilaanaa ni ga'a. Keessumatti mooyyeelee fi yoo irratti namni kun tokkoof ibilaanaa ni ga'a.
warra kana qorattanii barreesse?
Qorachisa jira. Laaboratooriin lammata kennaa hin gammadan yeroo ammaa qorachisa jira.
Warri ollaa keeniyaa gara godina Booranaa deebi'e hedduun hospitaala Mooyyalee jira. Dr. Gazaanyi Sheetu meedikaal direekteriin hospitaala Mooyyalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran viiwootti himanii jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana ammaatitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaa achirraan gara na dhufee fi isaa wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koomunitii leevelitti dhibeen kun tantatamsee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii hannu bira galan mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan ba'e wajjin naannoo sagaltamii tokkooti garuu maaksimamin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama torbaatamii shaniiti yeroo darbillee naannoo nama torbaatamaa tokko hospitaala keenya keessa turaniiruyyuu ammaaf garuu naannoo namoota afurtamii tokko afurtamii lama waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru naannoo namoota afurtamii ja'aati.
Dooktar Gazaanyi keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaalee irraan warra seenan ta'uu eeran dhimma sochii namaa naannoo daangaarra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira sadarkaa Oromiyaattis akka ergaa nuu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaan cufa darbee jira. Haga danda'ametti nuti ammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa akka nutti hin uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidii qabamellee mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli irratti mariin itti gahamee. itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kana furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Naannoo Binishaangulee fi Gambeellaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Dhibee kanaan namkum tokko caala irratti argame. Haa ta'u malee gam lamaanuu keessaa nam dhibbi sadii olitti dhukkuba kan irra fayye. Naakora malkaanuu erge.
Naannoo Binishaangul Gumuzitti hojii sagantainsaa manaa manatti adeemuudhaan taasifameen haala aanolee hundumaa jechuu danda'amuun weerarri vaayirasii kooroonaa kan faffaca'ee jiru ta'uu hooggantuun biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuz aadde Fireeyot Abbabee dubbatanii jiru. Haala qorannoo ilaalchisees waan jedhan qabu aadde Fireeyot.
ክልል ላይ የምንሰራው ምርመራ ሁኔታ በተመለከተ በጣም ተጋላጭ የሆኑ ከስራ ባህሪያት ሰው ሀለ ቆረኑ ላልችሴ sababa hojii isaanii irraan kan ka'eef haala jiruuf jireenya isaanii irraan kan ka'e kutaalee hawaasaa saaxilamoo ta'an aanaa hundatti argaman irraa saamuda fudhataa jirra. Aanolee naannoo Benishaangul Gumuz gama caalu keessatti namootni dhibee COVID-19 qabaman argamanii jiru. Namoota isaan faan wal quunnamtii qabanis hordoffii taasisuudhaan qorannoo taasisaafii jirra jedhan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaattis tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haalaan dabalaa jiraachuudha. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaangaatlaak kan dubbatan gaambeellaatti hanga ammaatti namootni dhibba jaaf afurtamii shan vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru isaan keessaa dhibba tokkoof torbaatamii saddeet kan ta'an fayyanii gara maatii isaaniitti deebi'anii jiru torba ammoo lubbuun isaanii darbeeraa jedhan hanga odeeffannoo kun qindaa'ettis namootni afur kutaa yaaliin cimaatti adeemsifamu ICU keessatti hordoffii fayyaa akka taasisaa jiran kan isaan dubbatan namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii akka jiran osoo beekanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa keessaa badanii fi deebi'anis kan yaalii argataa jiran jiru jedhan.
አልፎ አልፎ በተለያዩ ምክንያቶች የጠፉ አሉ። ከጠፉት ውስጥ ወደ አምስት የሚሆኑ የተመለሱ አሉ ማለት ነው።
ደርቤ ደርቤ ሰበበ ገራገራን ነሞትኒ ቫይረሲ ኮሮናቲን ቀበመኒ አቹማን በደን ያፈኒስ ጅሩ ነሞትኒ በደን ቴሶ ይሳን ይጅበተኒ ጅሩ bilbila isaanis cufatanii jiru. Dhibee kan immoo akka isaan daddabarsan beekamaadha. Garuu kuni jalama dura waan ta'e. Kanaaf namoota gara giddugaleessa yaalii koovid kudha sagalii dhufuudhaaf fedhii hin qabnellee akka giddugaleessa yaalii seenan godhaa jirra. jedhan dargaggoo ayub yaayyaa jiraataa magaalaa Asoosaatti yeroo ammaa kana hawaasa keessatti weerara vaayirasii kooroonaa irraa of eeguu laalchisee dagannoon jira jechuun dubbata.
Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccirachuu isaanii irratti baay'ee gadi bu'aadha.
Hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuudhaan ofiisaaf maatiisaa akkasumas lammiisaa weerara vaayirasii kooroonaa irraa akka eeggatus ergaa isaanii dabarsatanii jiru hooggantootni biiroo fayyaa kunneen.
Taardatanuma. guyyaa forfannaa boqonnaa dansaa qabaadda nan soraa lakkeeti nagaa jenne nagee.